za radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo naho ubutaha ku masaha nk'aya
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza venuste mikoro ni iyawe urakoze etienne karekezi reka duhere mu karere ka minembwe turebe uko abanyamurenge bamerewe mutware rwakuranwa urakaza neza ku ijwi ry'amerika yego yego ndabumva nagira ngo nkubaze ikibazo cy'abanyamurenge kiravugwa cyane muri iyi minsi uri mu banyamurenge bamwe bavanywe mu byabo basahuwe tubwire muri make y'uko byagenze mwifashe mutiye mugeze he muri make twaratewe mu gihugu cyacu aho twari turi aho bita bitonzwe muri sidikivu muri terikari ya murenga baradutera duterwa n'abaturanyi bitwaje intwaro na regitabara ariyo esimere badukura mu byacu ubu ngubu turaho bita minembwe muri santire niho dukuriwe hirya no hino n'abanzi niho batugose none ubwo aho ngaho muri muri santire ya minembwe muhamaze igihe kingana iki ko turahagera hafi y'ukwezi abaturage bamerewe nabi ntacyo barya ntaho bahahira n'uwaba afite udufaranga ntahahira turi abantu baguwe nabi kabisa bimeze nabi ihari ntabwo imeze neza biragaragara yuko kabisa abantu ari ugushira urashaka kumbwira ko nta kintu mwashoboye guhungana kandi mukaba nta n'imfashanyo mubona nta mfashanyo n'imwe iratugeraho usibye bene uyu muntu umwe umwe utugirira imbabazi yaduterera udufaranga abantu bakabura aho bahahira mu byo twahunganye nta na kimwe usize abana ko barabinjiranaga mu muhanda bagatwika bagatwika ibyo kurya ko tugenza kugira ibyo kurya nk'ibigori biri mu mazu yabyo bakabitwika nta kintu na kimwe twahunganye kabisa ariko se aho ngaho muri ko murinzwe na monisco irabarinze gusa ariko nta kintu ibaha cyo kubaramira nta na kimwe kandi no kuturinda twebwe twari abungeri twari dutuzi inka inka zarashize na bene n'ibisigaye bimwe bimwe kirishwa n'inzara wagira ngo utambuke nk'amaka kugira ngo uragire inka batakwishe bakayikunyaga ni bene ubwo buzima turimo ariko nanumvise yuko n'iyo mugeze kuri za bariyeri z'abasirikare ba faridese kugira ngo mushobore gutambuka naho ngo babaca amafaranga nibyo usibye n'amafaranga baranatwica ahubwo kuko ni bamwe nabo mu batugirira nabi sinabara abantu bamaze kwica nuko wumva hejuru mbajije ntabiteguye hari abantu benshi bamaze kwicwa na fadese n'abasirikare ba leta kabisa kandi bakagaragara ku mugaragaro bakabica nibyo bintu bifatika kabisa bitari nta natari amakuru
ariko se iyo gahunda yo kubavana mu byanyu yo gutuma muhunga mukava mu mihana yanyu iyo gahunda iteye ite yazanywe nande igamije iki iteka ryose bahoraga batutoteza nyine urabona turi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko twakuriye kongo na ba sogokuru na ba sogokuruza bicara batubwira ngo dusubire iwacu mu rwanda mu rwanda ntituhazi nkanjye sinakandagira ndashaje sinakandagira mu rwanda n'abandi bose niko bameze twe basogokuruza bacu ni hano bahamye none bakatubwira ngo dutahe ngo tuje iwacu mu rwanda bikaba ngombwa yuko baduteza ibitero ubutegetsi buhari burasa ngaho nabwo bufite uruhare mu kutwirukana muri kino gihugu ariko se ko nabonye ko n'indi mihana y'ababembe cyangwa se y'abafurero nayo yagiye yirukanwa ikavanwa mu byabo abo ngabo bo barazira iki hari abafurero bamwe badashyigikiye intambara noneho bakanga guhunga kugira ngo bene wabo ba- ba- ba- ba- babahashe nabo bigireyo babone uko badutera bakabatwikira kugira ngo eh, bareke gufatikanya natwe rero bareke kumvikana na- na- natwe kuko iyo ni gahunda y'igihe bafashe ariko se abana banyu b'abasirikare barwana hirya no hino bari mu ngabo kubera iki ntacyo bakora kugira ngo baze babatabare babaramire urumva abana bacu benshi ni abantu bari mu nzego zo hejuru kandi nta gisirikare urazi igisirikare wakwiyamurisha ngo akore ibyo ashaka leta itabimuhanguriye bari ahubwo baranabatuma bakabaroza kure barabona kongo nini cyane hari ababa bajana za ekwateri abandi za kinshasa benshi bakuru za kinshasa kandi kinshasa ntabwo hari umwanya muremure cyane nta kuntu n'abandi basigaye abaturage nabo ni abirwanaho b'iyisoma ryatwirwaneho ni abantu birwanaho kugira ngo bareke gushira bagatora imihoho n'amacumu nyine kugira ngo bahagarare bareke gushira none se ubu aho ngaho muri muri santere ya minembwe harakorwa iki kugira ngo muramire abo bana cyane cyane n'abo bagore badafite ikivurira ngo ahanini monesiko monesiko yari yari yari imbere ntabwo yatwitagaho iyi ngiyi yaje nyuma ingabo zikomoka muri amerika nizo zisa nkaho zitwitaho niho twi duhagaze donc ibitero biraza tugahita twikubira aho ngaho kuri ku bigo bya monesiko Eh, ba- ba- bakadufasha nyine mu buryo n'abasirikare bose siko bameze nabi hariho bamwe nabo badutabara nyine ariko eh, abenshi ni nabo kutugirira nabi mutware rwakuranwa ndagushimiye cyane kuri aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane murakoze urakoze nawe mukomeje kumva ijwi ry'amerika turi mu kiganiro dukora ku kibazo cy'abanyamurenge bakomeje guhohoterwa mu karere batuyemo ko mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hano ndi kumwe na sunzu manase sunzu manase urakaza neza ku ijwi ry'amerika urakoze inshuti jenoside none ikibazo cy'abanyamurenge gikomeje kuvugwa cyane tuzi neza yuko wagiye ugira uruhare mu kureba ukuntu hakurwa ibiganiro bigamije amahoro no kugira ngo batekane magingo aya mugeze he mushakira amahoro abanyamurenge amahoro ari kure kwezi ariko hariho ikibazo cy'ubushake kuko hari ubushake ubushobozi bwo burahari ikibazo gikomeye ni ubushake buke bwa leta kugira ngo amahoro agaruke ari nayo mpamvu hariho eh, eh, ingume mu kugira ngo abantu bamenye ubwo bushake bwa leta mu ku- mu gutuma amahoro makeya akomeza kuba muri kariya karere ibyo dukora du- dukora ibiganiro byo kugira ngo abantu babane mu mahoro ariko igitangaza cyabaye muri iyi minsi ni uko uhereye mu kwezi kwa gatanu kugeza amagingo aya ngaya habaye ibintu bi- bi- twita ngo ni abahomeranwa ibitangaza bitigeze bibaho ibyo bintu ni ibiki ibyo bitangaza ni uburyo ibihe ibyo bitangaza ni sitarategi zakoreshejwe n'imitwe yishyize hamwe y'abanyekongo igakorana n'imitwe y'ibihugu byo hanze kugira ngo gusa barimbure eh, eh, ubwoko bw'abanyamurenge kandi bagakoresha uburyo butatu cyangwa se sitarategi zitatu gutwika gutwika amazu imihanda yose igashira n'ibigega bigashira Ik- sitarategi ya kabiri bakavuga ngo umutungo wose u- ushire icya gatatu bashobore gufu- guherekeza abantu bave mu gihugu bahunge babe dezapatiride abantu batagira eh, i- iyo iyo bava U- ubwo buryo butatu twara- twakomeje kubugaragaza ba- noneho baza ku- leta yaje kubyumva ika- ika- ikabyita ibibazo by'intambara y'amoko kandi intambara y'amoko yagombaga kubamo inkoni cyangwa se ibipfunsi ariko ikintu cyose cyavuze mwi- mwi- mw'imbunda kikaba ikibazo cya leta utekereze ko nka gurupe ya bijombo hasigayemo imihana i- imihana itarenze imihana irindwi y'abanyamurenge imihana itanu y'abapfeyo n'abanyina Mu- muri kamombo hose nta n'umuhana n'umwe I- iriya itombe aho twita mu mibunda hasigaye umuhana umwe mu minembwe Ni- ni ni umuhana umwe wa minembwe mbese ni imihana ni- ni- ni imidugudu ya minembwe isigaye ariko mu nkengero zayo hose nta muntu ukihaba ibyo bitero bigamije ku- kwirukana abanyamurenge nanone ntibiheza abo bandi bitwa yuko eh, ba- bakoreshwa kugira ngo bangaze abanyamurenge none se sunzu ibintu urimo uvuga ni ibintu bikomeye cyane kubera yuko niba nakumvise neza uravuga yuko hariho umugambi wo gutwikira abanyamurenge kubasahura imyaka kubanyaga inka no kubaherekeza kugira ngo bave aho batuye none iyo mumaze kugenda aho muvuye haturwa nande aho dutu- du- du- du- tuva ntawuhatura ntawuhatura n'umwe kubera yuko em, iyo iyo iyo ureba ari imihana y'abanyamurenge ari imihana y'abapfurero ari imihana y'ababembe nta muhana n'umwe ugituwe ko nk- nk- nk'aho twita mu mibunda baremye umundi muhana utarigeze ubaho kubera yuko monesiko yaje abantu bose bahungira bahungira ba- bahungira iruhande rwa monesiko kugira ngo babe protege imihana yose ari iy'abanyamurenge ari iy'abapfurero ari iy'ababembe nta mu- muhana n'umwe u- w'igituwe abapfurero n'ababembe na- n'abanyindo bahungi- i- i- bahungira mu kibira mu mu- mu mashyamba kubera yuko abagabo babo n'abasore babo bari ku rugamba ariko nabo ubuzima ntibuboroheye kubera yuko bahunga ntacyo bahunganye icyongeyeho bakagera iyo ngiyo ntihaba n'ubwatsi ngo basakare n'ibitunja byabo ntibafite ibyo kurya ntibafite umuti ntibafite ntibota n'izuba izo nka ba- bagenda bakarya i- umuntu yarya inyama byonyine akamaro kwezi egisperiyanse dufite ni uko bagiye muri mirongo i- i- i- icyenda na gatandatu ntawigeze agarukana umwana n'umwe noneho tukareba tutese ko ba- bahaye babayensirimantariza nyine bahaye babakoresha uburyo ngo bako- birukane abanyamurenge noneho ngo abanyamurenge gibo nta- nta- nta yindi shwa ubonye uburyo ubonye inzira bagenda amanywa nijoro bakamanuka iminsi itanu ba- ba- bagenda amajoro n'amanywa bakika ibuvira bagafata iy'i bukavu ba- na goma bakagenda bakaja muri uganda na kenya ngubwo ubuhungiro bwacu
none ninde ufite inyungu mu kunyaga mu gutwika mu gusahura ninde ufite inyungu mu kubirukana ufite inyungu mu kutwirukana niba tutaramenya kubera yuko uwo tu- uwo tureba ni leta kubera yuko aho a- aho imi- imihana i- i- i- itwikwa aho inka zinyagirwa n'aho zibitse n'aho zi- zi- zi- ubu ngubu ziri hari amapozisiyo y'abasirikare ubu nyine nkubwira yuko ejo bundi ba- umusibo ejo hari inka zageze aho bita ngo ni imwenga kuko zanyuze mu- mu- mu ishyamba zivi- zivitombwe zi- zi- zigera imwenga ubu ngubu zirahari inka zirenga ijana ko turababwira tuti nonoga nimudufashe ziriya nka zigiye kugera ku masoko noneho zifatwe ubu ngubu guverineri yagiye kinshasa abandi bose ngo ni- ni- ba nyirinka ngo nibashake amafaranga ngo baze ngo ngo- ngo abasirikare ngo babone uko ba- uko bagenda umuntu umuntu wanyazwe umuntu wangajwe bamwe ntibakiri aho ngaho ibyo bintu birahari n'inka atari ibya kongo noneho ga tukavuga tutese ninde ufite inyungu mu- mu- mu kutwangaza nicyo Ariko kibazo nyine gakondo, nanjye kubera nibaza yuko leta ariyo tureba eh, kubera yuko ari ye- leta tureba ni ukuvuga ngo impamvu zayo twebwe ntitwazimenya uretse hari ibanga yihishe twebwe tudashobora kugeraho ngo tumenye izateguwe none mbere y'uko turangiza iminota nduzi dushiranye nagira ngo ngusubize inyuma gatoya hari ikintu wambwiye gituma nibaza Ah, wavuze yuko ababyeyi bahunga bafite abana bari mu gisirikare bari mu ngabo bari ku rugamba none abo bana bagikura hehe imbaraga zo kurwana zo kuguma ku rugamba Ba- ababyeyi babo basizwe mu kangaratete bagizwe impunzi kuki bataza ngo ba- Ngo, i- barwanirire ibi- imiryango yabo bayirengere I- ibintu byateguwe mu mwijima ntabwo ina- intambara y'abantu ba- baja ku rugamba bakamara hafi amezi ane batangira urugamba kuva mu gitondo bukira bagatangira mu gitondo bukira amezi ane agashira ntabwo wavuga ngo byateguwe umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri iyo byateguriwe n'uburyo bwateguwe twebwe nti- ntawabimenye kubera yuko ga twebwe turasibisa imvura iragwa mu ishyamba kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo abo bana batagira icyo birorosa abo bana batagira ibyo kurya abo bagore batagira ubavura bahaye bagenda babyara mu mashyamba badafite muganga ni ukuvuga ngo nabo mu buryo bumwe n'ubundi umugambi mubi ugira ingaruka mbi kuri nyirawo nabo
nabo ingaruka mbi ko zira- zirabageraho nicyo gituma twebwe nk'abarwanira amahoro turiya tuzi nta nyungu y'intambara sunzu manase ndagushimye Karame.
cyane kuri aka kanya wahaye ijwi ry'amerika asaza turakoze cyane urakoze nawe mukomeje kumva ijwi ry'amerika mu kanya twaganiraga n'umutwaro rwakoranwa munyamurenge watwikiwe wagizwe impunzi ubu akaba yarahungiye hafi y'inkambi ya munisiko ah, muri santere ya minembwe mwumvise kandi sunzu manase ufite uruhare cyane mu gukoresha ibiganiro bigamije eh, kugarura amahoro muri kariya karere none rero magingo aya ah, tugiye kujya i Kinshasa mwumvise cyane ko bavuze abana babo b'abasirikare ndetse n'abanyapolitiki bari iyo ngiyo kuri za teritwari ndetse n'i Kinshasa Ah, muri abo rero twabonyemo umwe uwo ni Moyize Nyarugabo Maître Moyize Nyarugabo kazi neza ku ijwi ry'Amerika murakoze uri umunyamurenge uri umudepite mu nteko y'igihugu ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikibazo cy'abanyamurenge umuryango ukomokamo uko giteye ntabwo turi bukigarukeho kirazwi ariko nagira ngo we nkubaze niki ukora ni izihe ngamba wafashe kugira ngo umuryango wawe udacika udakomeza kwangara murakoze kuduha ijambo ikibazo ubajije ni ikibazo cy'ukuri intambara yo muri iriya misozi i- irakomeye kandi ikomejwe cyane n'uko bigaragara ko isa naho yibasiye ubwoko bumwe bw'abanyamurenge nubwo n'andi moko nayo atorohewe hagati aho nabo basa naho ba- bari- babona ingaruka zi- z'intambara ariko mu bigaragara ni uko eh, objectif intambara aho yerekeje yari yere- yerekeye ku bwoko bumwe bw'abanyamurenge Ah, njye rero nk'umuntu uvuka muri buriya bwoko ah, watowe muri iyi manda ngatorerwa uvira ibyo nakoze ni ibintu nka bitatu cyangwa bine icya mbere ah, ni uko intambara igitangira muri bibiri na cumi eh, na ka- na karindwi ndi mu bantu bafashe urugenzi tuva i kinshasa eh, twari nka batatu twese t- b'abanyamurenge ndetse twashatse kujyana n'abapfurero n'abandi bakomoka mu yandi moko ariko ntibaboneka ariko tugeze i bukavu tujyana na guverineri wari uhari witwa marcelin kishambo u- ubu ntabwo akiri guverineri ariko ubwo niwe wari guverineri tujyana ahantu hitwa mu gatanga tubonana tugaragaza kuvuganira n'abantu abanyamurenge n'abapfurero cyane cyane abanyamurenge batuye ku karere tugaragaza kubinginga ngo barebe ukuntu bokorera hamwe guhagarika iyo iyo ntambara nimba hari puvuwari bafite ku bamayimayimayi cyane abamayimayi bateraga intambara twaragaragaje gukoresha amanama twamaze iminsi itatu tuvayo batubwiye ngo bazagerageza kandi babihagarike ariko ntibyashobotse Eh, ubwo hari hamaze gutangira iyi fenomene yo gutwika amazu no gutwara inka no kwirukana abantu nyine nyuma rero bikomeje eh, nka muri bibiri na cumi n'umunani hari ukuntu byagenjeje make ariko cyane cyane aho bitangiriye kandi bikabije muri bibiri na cumi n'icyenda ibindi twakoze ni uko njyewe nka- nk'umudepite nandikiye perezida w'igihugu nandikiye perezida w'igihugu urwandiko rurerure cyane eh, rw- rw'amapaje a- ane musobanurira ikibazo kandi eh, ngaragaza n'impungenge zose ndetse na- na- na- nanditse urwo rwandiko mvuga ngo un massacre à grande échelle en vue dans le haut plateau bigaragaza ko hari eh, bishoboka ko haza- hazicwa abantu benshi hari gahunda yo kwica abantu benshi muri mu misozi miremire ya- ya- ya- y'umurenge none se wandikiye perezida wa repubulika yaragushubije ntabwo aransubiza ariko kandi urwo rwandiko narugiriye amakopi yarwo nayohereje ku bandi bantu bose benshi no kuri monisco no kuri minisitiri w'intebe no kuri minisitiri wa- w'ubutabera no kuri minisitiri wa wa interieur ndetse nu- nu- nu- n'uw'ingabo abo bose na- nabahaye ikopi y'urwo rwandiko abantu bashubije ni babiri ni ni ni ni- ni- ni- umu- perezida wa asambure nasiyonari kuko nawe na- na- namwandikiye namugize kopi kuko dukorana na minisitiri wa desantaralizasiyo ariwe azariya siruberwa nibo ban- ba- banandikiye barabasubiza bambwira nyine ko bagaragaza nabo gukora ibyo bashoboye kugira ngo icyo kibazo bakimenyekanishe reka dukomereze aho ngaho uvuze n'abantu bari mu minembwe bavanywe mu byabo ah, iyo bakubwiye ukuntu bamerewe ukumva abo bana batagira kirera batagira amata batagira amashereka mwebwe bana b'abanyamurenge mukaba mwiciye aho ngaho i Kinshasa biravu- birumvikana uko wagize icyo ukora ariko baratabaza none se ukora Nge iki amakuru ama- amakuru yabo mvugana nabo mu gitondo ku manywa no mu- ku mugoroba no mu ijoro Hmm.
no muri iki gitondo itelefone zambyukije n'izi- nizo minembwe pamu yaragaragaje ariko nayo ni bike ibisigaye n'ubu nimba wenda hari abantu ba- bakirenza izuba ni abantu ku giti cyabo abana bakomoka hariya abari hanze abari muri amerika abari kinshasa bakotiza bagafata amafaranga make ayo babonye bakaga- bakagura ibyo kurya bakabyohereza ayandi bakayohereza ari amafaranga ka- bakagura ibyo kurya bari bari mu minembwe birumvikana ko mu- wakoze uko ushoboye kugira ngo ubafashe kandi ko n'abandi bene wabo bari hirya no hino ku isi bakora uko bashoboye kugira ngo babafashe ariko abanyamurenge bo mu minembwe ntabwo icyo bakeneye ntabwo ari imfashanyo barahingaga bakeza barororaga zigakamwa icyo bakeneye ni amahoro ayo mabaruwa wandikiye perezida wa repubulika nta ukandikira abo bashinzwe umutekano ntibagusubize kandi ari umutekano niwo ukenewe mbese wambwira minisitiri wa ushinzwe ingabo ushinzwe umutekano yagushubije iki
ubwo rero icyo kibazo nari ntarakigeraho reka aricyo nsubiza Mhm.
ikindi twakoze ni ugutabariza abantu kandi mu gutabariza abantu ndakubwira ko nta muntu n'umwe ushinzwe ikibazo cy'umutekano tutabonye Hmm.
twavuganye na komanda segiteri wa uvira naramwiboneye njye ubwanjye kabiri cyangwa gatatu uri uvira twavuganye kuri telefone buri ubwo ba- bateraga umuhana naramuhamagaraga N- twavuganye na komanda rejo uri bukavu Twavu- twaranabonanye nawe imbona nkubone twaraganiriye twavuganye na komanda wa zone de defense uri gisangane niwe uyoboye ama- amaprovensi nk'atatu cyangwa ane harimo i- i- iya sud kivu twabonanye na koma- na- na chef de tamajor w'ingabo za congo n'umwungirije katatu kane gatanu no ku matelefoni ariko no kubona n'imbona kubone twabonye minisitiri w'ingabo akarenze um- u- uhari ubu twamubonye kabiri uwo uwo yatsimbuye twamubonye karenze gatatu minisitiri wa interieur uhari ubu twaramubonye u- uwo yatsimbuye twaramubonye gatatu kabiri gatatu kane perezida w'igihugu tumaze kumubona karenze gatatu uretse inshuro minisitiri wa desantaralizasiyo nawe ukomoka mu minembwe amubona buri uko babonanye bakabivugana ariko noneho yaranatwakiriye nk'abanotabule b'abanyamurenge twagiye kumureba turi abantu cumi na babiri turamuganirira amakuru yose tumutakira tumusaba ngo abwire ingabo zikora akazi kazo ingabo za leta zirengera abaturage umuntu ukuriye monisiko uriya mudamu tumubonye karenze gatatu Mu- muri kongo abashinzwe kurinda umutekano cyangwa se kugarura nta muntu n'umwe tutarabona mukomeje kumva ijwi ry'amerika turi kumwe na metere moyize nyarugabo metere nyarugabo mu kanya nakubwiraga yuko mu minembwe abaturage bahari bahunze ndetse hari n- n'uturere tumwe uduce tumwe nka za tonga cyangwa se na za minembwe ahantu hasigaye abaturage batarenga batanu cyangwa se bane ibyo ni ibintu bibabaje ku hantu hari hatuwe cyane inka zikaba zaranyazwe inzu zaratwitswe abaturage ba- bagizwe impunzi Ay- iyo gahunda yo gusiga ibihuru mu minembwe ahantu hari hatuwe hagasigara ari ishyanga iyo gahunda wowe uyibona uti byatangiye mu bisanzwe ari ibintu bisa naho nyine ari ari ibisanzwe Mu- muri congo hasanzwe hari imitwe imitwe irwanya leta y'abanyekongo bita abamayimayi bamaze imyaka byaturangiye ariko bisa ariko byitwa ko ari abamayimayi batera abanyamurenge ariko mbere yaho mbere y'uko hata- batangira hakaba haraje indi mitwe nayo iva hanze imitwe imwe yitwa red tabara umutwe witwa fnl umutwe witwa forebo iyo mitwe yose ni imitwe y'abarundi ni imitwe irwanya ubutegetsi bw'uburundi uko tubyumva ariko muri iyo mitwe hakaba hari umwe bakunze kuvuga ko wo- wavuye i burundi unyura mu rwanda mbere yo kuza muri kongo kwambuka muri kongo witwa red tabara iyo mitwe yose rero igezeyo ibintu bitumvikana kandi bidasobanutse nta wundi turumva ukuntu yahise yihuza n'abo bamayimayi kandi yinjira no muri gahunda yo gutera abanyamurenge no kubasenyera noneho byakubitiraho nuko leta yacu itabananiwe itananiwe kurwanya abo bantu no kubatsinda no kubanesha no kubahashya no kubirukana nayo yarebera ndetse rimwe na rimwe na monisiko noneho tukumva ni akagambane karekare tutarasobanukirwa neza ariko tukumva ni akagambane si ibintu byikora gusa si ibintu bipfa kuza gutya tukumva hari ahantu ha- hari ahantu hari ipfundo hari aho ipfundikiye eh, tutaramenya neza ariko akagambane ko karagaragara kuko noneho na leta yacu tuyibwira ibyo bintu byose ko hamaze kunyagwa inka ubu ni hafi ibihumbi mirongo ine wibaze ibihumbi mirongo ine by'inka z'abaturage urumva ni nk'uko wari ubivuze ntibari abakene ntibasabirizaga bari babayeho neza uko uko bashoboye bafite ubutunzi bwabo bahinga bakeza bakarya bakabyara bakarera bakorora kandi abana bakiga bagakora za gahunda zabo z'ubuzima bwabo bigaragara ko umuha- umugambi si uwo kwica gusa no kurimbura ariko hari no- n'uwo n'uwo kuvuga ngo "Ah, n'abadapfuye bazabeho ariko batabayeho muri kiriya gihugu birukanwe bangazwe none se ko abo banyamurenge bahunga babyaye bafite abana mu gisirikare namwe barabafite aho ngaho i Kinshasa aho mwicaye mu nteko y'ubutegetsi kubera iki mwebwe nk'abategetsi nk'abasirikare bibaye ngombwa mu mukava mu birindiro murimo mukajya kurengera imiryango yanyu none muzareka bashire ngo muracyabwira amahanga y'uko barimo bicwa urwo bicwa ikibazo baje kira- kira- kiragoye cyane kirakomeye abasirikare barahari koko babyawe n'abo babyeyi bari kwirukanwa no kwangazwa ariko bari bakiri abasirikare ba leta sinzi rero icyo kibazo baje nimba ari ukuvuga ngo kubera iki batava mu gisirikare ngo baje kurengera ababyeyi babo birashoboka ariko bisabye inzira nyinshi barashwaragiye mu gihugu cyose hari abari muri ekwateri hari abari kinshasa hari abari muri bakongo hari abari muri norukivu za beni hari abari muri katanga rubumbashi n'ahandi urumva nyine bisa n'ibigoye kugira ngo eh, daboro gufata umwanzuro wo kuva mu gisirikare no kuva nyine muri leta ubwo ni indi ntambara iba igiye gushingwa utarumya ndakura amaboko mu rujyo turacyagerageza kwinginga ngo leta kuko igihugu ki- gifite leta ikiyoboye kandi iyo leta niyo ishinzwe umutekano w'abakongomani si uw'abanyamurenge gusa n'uw'abanyamurenge ariko n'andi moko eh, yose Niyo- niyo ish- iyo leta niyo ishinzwe no gucunga n'imipaka no kugira ngo hatagira n'indi mitwe iva hanze iza i- ikinjira muri kongo nk'aho nyine ba- binjira mu ishyamba ritagira nyiraryo Eh, ndetse habe n'iyo hoba n'izindi ngabo n'iz'ibindi bihugu zi- zishaka gutera igihugu Re- iyo leta niyo igomba gucunga n'ubusugire bw'igihugu iyo leta rero turacyavugana nayo kwishakamo ibisubizo n'ubundi ntibyaha- nti- ntibyaretswe kuko n'uyu munsi nimba hari umunyamurenge uki- ukiri muri bijombo eh, mu gahuna mu- ku murambya ku mugeti u- no ku irango na nyakirango n'ubundi si imbabazi z'abamayimayi si urukundo rwabo si impuhwe kandi si n'impuhwe za leta si no kubera abasirikare ba leta cyangwa muri ni uko abantu bahagurutse bihagararaho bari mu mu- umutwe witwa twirwaneho abagabo n'abahungu n'abasore bakirwanaho bakitabara ngo be- ngo be gushira Maître Moïse Nyarugabo wakoze cyane kuri uyu mwanya wahaye ijwi ry'Amerika.
murakoze cyane tuzakomeza dutekereze kandi tunaganire murakoze turamushimiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndetse namwe twahaye ijambo mukatugezaho ibitekerezo byanyu namwe turabashimiye hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongeye kandi kubifuriza ibihe byiza mwumva radiyo ijwi